ubuziranenge maze iterambere ry'igihugu rishinge imizi
bakunzi b'ikinamico ifumba y'ubukire duherukana karwera mukamana na senzage bacura umugambi wo gukubitisha inkuba ka nkindi ese mama byaje kugenda bite mukurikire umukino
mukama ndakumva ibintu tugiye gukora byo gufumbira urutoki rwa bosi ni ukwitwararika tutazabipfa kubera iki buriya wabona abakozi baje bakanyanyagiza ifumbire mu murima wose uko biboneye ntashwana nawe ako sinzajye nawe ntukajye ukabya muri bariya abakozi bose bari hariya utazi ko bafumbirira hafi ku gitsibo cy'insina aho gufumbira umurima wose ni ni kubizi
kandi rwose igihe nabibabwiye neza nanabibasubiriyemo ko ari ugucukura agaferege gafite ishusho y'ukwezi gafite intambwe imwe y'ikiganza mu bujyakuzimu Eh.
kakaba kandi ku ntambwe eshatu z'ikiganza uturutse ku mubyare muto ibyo mbwiye niko bibabwiye cyane rwose ibyo nababwiye se ni iki ndetse nanababwiye ko ah, impamvu ari no kugira ngo bifashe umubyare muto kuba wakwivomerera ibiwutunga utabivanye kuri nyina
ndazira kuri bweramana zerera bose ngaho nimutinde nimumbwire ikibagenza umva rero rwose ngewe ntabwo naje kuraguza ngo ngo kugira ute u- u- uvuze ngo kugira ute Hi? Ni- niko ngo kuraguza bisubiremo numve neza sha uvuze ngo ukemwa umva rwose muganga Ye- ye nibe nawe rata uvuze neza rwose turabizi ko ukora akazi kanoze N- naringize ngo mwaje ntabyo muzi ntoya rwose turabizi da mutuze rero mwivuze dore nabonye mu- munarwaye murembye yego mubyeyi Eh, nibyo nyine yari yashatse kuvuga akabivuga nabi twe n'inama twari tuje kukugisha hanyuma inama i- i- y'ituro mwitwaje riri he Mm. I- i- ituro riri he
umva rwose nkubwire muganga ndakubeshye ituro rwose eh, ituro ryacu riratubutse pe Eh, kandi rero nina- nitunagaruka tuzarikuba kabiri pe Eh, ah- ahubwo n- n- n- ndumva utangiye kuvuga neza No- no- none i- i- iryo turo riri he iryo turo riri he Mm, nimwakire nimwakire rwose nta
rambika aho ngaho Na- ntabwo ngewe nkora ku ituro mbere yabo ryagenewe urumva Na- na- na- nimwakire abakurambere mwakire abatubyara nimwakire abaturemya Ye, ubwo ituro rero rirakiriwe murumva ngaho nimutange ikibazo cyanyu Mm, urumva rero muganga ndakumva hari abana bageze hano bifuza ku bana Mm.
hanyuma u- u- ubabwira ko ubukwe bwabo burimo amahano A- a- amahano No- no- none niba birimo amahano u- urashaka ko ngiye mbikoraho iki kuko tuzi ko bashaka kuzagaruka ku kwaka insinzi insinzi itsinda ayo mahano se
Ubu- ubwo nyine kuko bavugaga ko ngo wabasha gu- gu- ngo kugusha neza nyina wabo nyina we nako w'umukobwa wanjye urumva nyine ngo twabanje nyine kwibaza niba niba koko nyina wa wa rusiya yakwemera ko umwana we mbese yashaka na nyine nu- n'uwo basangiye se Bu- mm, bu- bu- buretse noneho mbanze ndebe icyo ngicyo Eh, uranyemerera mpinga yanjye uranyemerera ndaragura ndaragura ndavura ndaragura za rutunga mu miko y'abakobwa za gakoni na rutare ikirenge ndabarengera wowe ukabyara tanga imbuto rero
ariko ujye ubasobanurira bihagije urumva nibwo bakora ibintu babizi ureka kwiyemera niki se ubwo ntababwiye ariko mukama wajye wumva ko ngenzi ibintu ugomba kubabwira ko ifumbire iyo uyishyize hafi na hafi ku gitsibo cy'insina bituma imizi itagenda ahubwo ikaguma muri ya fumbire ntijye kurisha kure bityo rero bigatuma inguri y'insina iteruka ikajya hejuru ubwo se ntibyatera igihombo ujye uzi ibibabwira ariko ese ushinzwe none se ubwo iyo mbabwiye ko imizi igenda isasa ijya hirya ikurikira ifumbire bigatuma inguri y'insina nayo igenda ijya hasi aho kujya hejuru ubwo icyo mba navuze ni iki
kirajya ushoboye ariko se ubundi wa mugani wawe wasuka ifumbire ku gitsibo ntube nka wa wundi ufata ibyo kurya aho kubishyira mu kanwa akabishyira mu gahanga
saka saka saka saka saka saka nyakugira imana saka mpinga yanjye nyerera nereza abandi Eh, yamaye nka data Mm. Mm. Mm. dorere ni ko wa mugabo karame ndakumva muganga simbona uri se w'umukobwa ukaba na se w'umuhungu do do do Re- re- re- re- re- reba izi nka ureba ukuntu iki kimasa n'aka kanyana bigana inzira imwe wa mugabo we Ni- ni- niko ye mu- niko wa mugabo we karame.
Eh, ibi ni iki nyine ni- nibyo nyine nari maze kuvuga ko nyine abana basangiye se ariko rero muganga rwose utubabarire ntuzababwire ko basangiye se kuko ari ibanga twibitseho ibanga Mm. none se twe ko twahawe no kumenya n'ibiri mu ndiba y'imitima y'abantu uragira ngo ngire nte muragira ngo mbigenze nte N- n- ndagira nte
nyine icyo tugusaba ni ukutabibabwira ni nyine rwose Eh, mubyeyi ni ukutabibabwira kandi noneho ukanababwira ko nta nsinzi yaboneka Eh, ibyo tukaba rwose twemera kubitangira ikiguzi U- ugize ngo iki kiragite U- u- ugize ngo iki wa mwana we U- uti ikiguzi hano ni mu iguriro Wa- wa- waje gucagura iki aha ni mu isoko wa mwana we yashakaga kuvuga ituro rwose nta mubyeyi.
soni ari ariko mm, mwagiye mubanza kubaza Mm, ndaziragura rwigiriza ndaziragura rwigenga ndaziragura butsindanyana ndaziragura butankosha ndaziragura rwigeza zera zera zera aramenye Mm, mm, ayi ayi we Mm, mm. yewe birirabura zirirabura ahubwo se ko mwivugishwa niko ye uyu mujinya wa nyina w'umukobwa afite murawukizwa n'iki koko ayiwe Eh? do do do- do reba Eh? dore ibyo kuba warabyaye hanze yabimenye amaze kurenga urukuta rw'umubiri akinjira mu rugaga rw'abadahishwa amabanga y'abambaye imibiri nk'iyo yanyu yewe birumvikana nta kuntu atarakara rwose mubyeyi M- m- mbere ya byose rero nimubanze muhoshe uyu mujinya we ibindi bizabe bikurikira cyangwa muzaba abana mwabana wa mugabo wese we akabitera Eh, eh, ubwo nyine uratubwira icyo dukora Eh, hanyuma nyine nawe uzatubemo Eh, kandi rero nyine dufashe abana bacu ntibazakure amahano
zirera Mm. uwo rero niwo murimo wanjye nahawe eh? urumva uwo ni umurimo wanjye nahawe n'uwampanze ubwo nzabikora zirara zirasekera
gira akakwiyemera rero nanjye bampugura ntabwo bamenya amazi ku rutare ubwo nyine bene wabahushije umunwa w'insina si uko se umunwa wayo ari imizi se Hey.
udashyizeho imizi ushorera se washyira hehe hanyu si uko ni ukubabwira bakabikora neza rero batazadukoza isoni mu maso ya mugaga humura ntabwo natwe turi abigarega ntizagukora wenyine
naraziraguye butansinda na kigoma na muyange naraziraguye mu miko y'abakobwa na za gakoni naraguye butse Oh, oh, harya mwana wa ntabumva U- u- uti murashaka insinzi rwose nicyo cyanzanye twagira ngo tugire inama uko nyina wa rusiya yakwemera ko tubana
E- e- e- enda tanga imbuto Tu, tu, tu. era mpinga yanjye era ungaburire naraguriye umukwe n'umukazana ndagurira sebukwe na nyirabukwe ndagurira ba mwana zabyaye inka. ndaragura butansinda na kigoma na muyange rwera zamenya abagore bari Ah, yapaye
mukama ndakumva eh, kagi wari utangiye kumbwira iby'inyanya zanyu mu ishyirahamwe ngo zarwaye
ariko kagina nawe ubanza ukunda inkuru aha mukamana rero Mm.
ibintu by'ubuhinzi n'ubworozi rwose nsigaye mbikurikirana cyane Mm.
kagiye urumva rero inyanya zacu nyine zatewe n'utunyorogoto duto two mu butaka ngaho ta utwo dutindi rero Eh.
tugera mu mizi y'igihingwa tukacyangiza ye kikagwingira rwose amababi akaba mato cyane agahinduka umuhondo mbese nk'aho ari ikibazo cy'ifumbire nkeya jya baba we ko numva ari udushinzi ubwo rero imizi ikazana ibiheri byinshi yego amababi nayo akaraba akuma da Hmm.
utwo tunyorogoto ndatuvumya twagatsindwa none se wowe ubwo nta kuntu mwaduhashya
aha uretse se gukoresha mu butaka ifumbire y'amatungo cyangwa ugakoresha iy'imborera isanzwe yego cyangwa ugasimburanya ibihingwa wenda ushyiramo nk'ubunyobwa cyangwa ibigori n'amasaka ikindi wakora ugira ngo ni iki yewe umva ibishoboka byose muzagerageze mubikore utwo tugoryi ntitugasarura aho tutahinze rwose yewe
naho ubundi se
ntabwo byoroshye kabana we Ndakubona.
esomere ku kayo gatwihorera utwo tunyagwa tutavaho tugutera n'umwako ndi kunywa ariko
mbe mwana wa Mhm. ayiwe Mhm. do do Ah. yewe Mhm. ndabona twagoragoza ntupfe ariko waba ikigoryi mwana wa waba igihwirihwiri Mhm.
rwose reba uko bigenza ubusemba ikigoryi ko nanone nta bukwe bwaba bubaye
umva rero mwana wa urumva dore singiye kukubeshya rwose dore zanze kwera rwose zirabuye mwana wa Mhm. uyu mukobwa mureke Mhm. ndabona hari abandi bagushagaye di dore inyange we dore abageni uyu mureke mwana wa Mhm.
nese urabona nta kundi nabigenza U- u- u- uti iki ndakubwira ngo uretse no kumugira umugore no kumwifuza bizagutera ubugumba buhoraho n'undi uzashaka ntimuzabyara mba nkuroga ngewe nkubeshye se ko ibyo binteye ubwoba Bi- bi- bi- bitabugutera se mwana we No- no- no- none nkubeshye nkubeshye Nkure- eh, Mbega.
eh, eh, erega ndavura Ha- ha- ha- ariko iyo mbonye indwara rwose itagira umuti nta kindi nakora uretse kubikumenyesha mwana we Mm, nkubeshye Mu- mu- mu- mbwira umuganga nku- nku- nkureke upfe koko
ariko se mukama ndakumva cyane harya buriya kuko utambeshye ubu ni ubwa mbere wicaye mu kabari ujya mukama mva akakina di Ye?
ubwo se urabona naba nkubeshyera iki ubu nteze manihura ko atari yanjyana byibura na rimwe ariko wamagejejwe nandi di ayiwe data we ariko uzi ko wagoye mukama ihorere rero ko se buriya nawe reka nkubaze Eh.
buriya ujya ujyanayo kankindi byibura ahantu nk'aha oya njye ntabyo nkora Fara.
ariko rero impamvu nabikora uriya ni uko kankindi hari ibintu byinshi tutumva kimwe
ubwo nyine nanjye wasanga ariyo mpamvu wenda manihura atari yagira aho anjyana
Njye mani hora mwihorere ubundi si ikibazo kiri ko nzajya nkwijyanira Ah, kage Ah, ni uko nyine nanze gusuzugura ngo utarakara nanze Oya, ubutumire bwawe ntukansuzugure wa.
Ah, ariko ubundi rero ntabwo ari byiza Eh, ko nza kwicarana nawe mu kabari nawe wataye umugore wawe oya ariko mm, mukama kankindi we mwihorere rwose ihorere aha mfati
ariko di buriya koko kuki imana itanyihurije nawe koko Ariko ye.
ngo noneho igira iti fate manihora nawe imuhuze na kankindi ko ariwe mbona bahuje umutima mubi
aha imana ze ko ikora ibyayo wa mugabo we yewe nta kibazo ariko buri ubwo twamenya aho bipfira Mm, Eh, nta kibazo rwose mana y'u rwanda we Eh, ni ibiki ni buriya si ibiki manihura ndeba Eh, ari ko hehe mara ntari bukurwe munsi y'ameza ndajya he oya mm.
niko mukama kundeba ugashaka kwinjira mu icupa bikugendekeye gute Eh?
ayiwe ko manihura asanze kagina na mukamana basabaniye mu kabari ntihagiye kuba isibaniro ntimuzacikwe n'ikinamico ifumba y'ubukire y'ubutaha ifumba y'ubukire ni ikinamico mutegurirwa na minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi minagiri ibinyujije muri porogaramu yayo ishinzwe gukusanya no gusakaza amakuru ku buhinzi n'ubworozi sika aka gakino hamwe n'utundi twatambutse tuboneka kuri paje noza ubuhinzi iri ku rubuga rwa interineti wawawa akadomo minagiri akadomo gov akadomo rwa ubaye ufite igitekerezo inama cyangwa ikibazo watelefona kuri nimero mirongo ine na rimwe makumyabiri na karindwi wanakohereza ubutumwa bwanditse kuri paji yawe ya fesibuku minagiri